ili nisuti Ameerika. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc tubahaye mwiriwe mwese inshuti muduteze amatwi muri kumwe na fidele niyo ngabo na thomas kamirindi mwiriwe neza se dore ingingo z'ingenzi z'amakuru
canecane mu kwiyamamaza hariho nk'abagira indirimbo abagira ibyivugo n'ibindi mwe n'abo bantu babikoresha bamenya neza kubitunganya neza kugira ngo ntibize bivyure ishavu mu bandi
uyo ni Pierre Claver Kazihise ayoboye umugwi e, w'igihugu ujejwe amatora mu Burundi seni Mitch McConnell ayoboye inama nkenguzamateka ya leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ko ageze ko abashinga amateka n'abakenguzamateka bashira inyuma yabo ibyabaye ku bijanye n'umugwi w'igihugu eh, ku byabaye eh, ku byerekeye raporo y'umushikirizamanza kizigenza Robert Mueller
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abantu batatu mu bakekwaho kwica abakozi babiri ba loni mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi baraye batorotse gereza
umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mark pompeo yasubishije inama irategekanijwe kuzogirana ku munsi wa kane w'indwi na chancelier w'ubudagi angela merkel mu gisagara ca berlin
naho muri etiyopiya wahoze ari umukuru w'iperereza getachew asefa araregwa ubuhotozi n'iyicarubozo mugume rero ku maradiyo yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikize mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho
idonido ry'amakuru yo hirya no hino uh, tubafitiye muri aka kanya ngaha muri amerika mitch mcconnell ayoboye inama nkenguzamateka ya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko hageze ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bashira inyuma yawe ibyabaye ku bijanye n'itohoza ryamaze igihe kirekire ku kwivanga kw'uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ivyo naho abademokarate bo mu nama nshinga amateka bariko bongereza utwigoro twabo two gutohoza perezida donald trump na leta yiwe mitch mcconnell wo mu mugambwe w'abarepubulika ayoboye inama nkenguzamateka yatangaje uno munsi kuwa kane ko iyo dosiye yugawe yavuze ko itohoza kuri perezida trump ryamaze imyaka ibiri ryarangiye muri iki gihe amara inama nshingamateka igizwe ahanini n'abademokrate ibandanya gushimikira ku cegeranyo c'iryo tohoza catunganijwe n'umushikirizamanza adasanzwe robert mueller umushingamateka w'umudemokrate gerald nadler ayoboye umugwi ujejwe iyubahirizwa ry'amategeko mu nzego za leta avuga ko uwo murwi uzogirisha amatohoza amatora ku munsi wa gatatu ni ukuvuga ejo ku vy'uko niba umushikiranganje ajejwe ubutungane william barr yofatirwa ingingo ivuga ko yasuzuguye inama nshingamateka mu kwanga kuyishikiriza raporo yose y'impapuro amajana ane na mirongo ine n'umunani uko yanditse uko yanditswe n'umushikirizamanza adasanzwe robert muller
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abantu batatu mu bakekwaho kwica abakozi babiri ba loni mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi baraye baturutse gereza nkuru yo mu mujyi wa kananga mu ntara ya kasai central bari bafungiyemo by'agateganyo avoka wa babiri muri bo metre tresor kabangu yatangarije ibigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa na reuters cyo mu bwongereza ati parike ya gisirikare yamenyesheje ko abakiriya banjye evariste irunga na kanowa ciaba n'uwo bari bafunganywe mbayi cikangu bacitse muri iri joro zayida catalan wari ufite ubwenegihugu bwa suwede n'umunyamerika michael sharp bishwe ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwa gatatu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi muri kasayi bari barimo bakora anketi ku byobo byahambwemo imirambo y'abantu benshi bashobora kuba barishwe mu ntambara hagati y'ingabo za leta ya kongo n'umutwe witwara gisirikari witwa kamuwina nsapu mu bantu cumi na bane bakurikiranwe bakekwaho kwica catalan na sharp harimo umusirikare mukuru wa leta ufite ipeti rya colonel n'umukozi wo mu rwego rw'iperereza baburanishwa n'urukiko rwa gisirikari
naho umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yasibishije inama yarategekanije kuzogirana ku munsi wa kane w'indwi na chanceliyeri w'ubudagi angela merkel mu gisagara ca berlin ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika bwamenyesheje ko ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri bizotegerezwa kuba uh, ku yindi tariki kubera ibibazo vyihutirwa nta birengaho ubwo bushikiranganji bwatangaje ku mpamvu z'isibishwa ry'urwo rugendo itangazo ry'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika rivuga ko mike pompeo yiteguriye kugendera igisagara ca berlin vuba akagirana ibiganiro bikomeye na angela merkel ivy'uko iyo ngingo ya pompeo yo gusibisha urugendo mu gihugu c'ubudagi izogira ingaruka ku rugendo ategekanya kugira ku munsi wa kane mu bwongereza no ku munsi wa gatanu muri greenland ntivyamenyekanye buno nyene
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri etiyopiya minisiteri y'ubucamanza yatangaje ko yashyikirije urukiko dosiye y'uwahoze ari umukuru w'iperereza getaco asefa n'abandi bakozi bo hejuru b'inzego z'ubutasi makumyabiri na batanu bashinjwa ibyaha by'ubuhotozi n'iyicarubozo nk'uko yabisobanuye mu itangazo ryayo minisiteri ivuga ko makumyabiri na babiri bafunze by'agateganyo abandi bane barimo getaco asefa baratorotse bazaburanishwa badahari getaco asefa yategetse ikigo cy'ubutasi n'umutekano cya etiyopiya nisa kuva mu bihumbi bibiri na rimwe kugera mu kwezi kwa gatandatu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yakuweho kuri uwo mwanya na minisitiri w'intebe wari mushya abiye ahmed wari umaze amezi abiri gusa ku butegetsi getaco asefa aregwa ko yategetse guhotora no kwica urubozo abatavugaga rumwe n'ubutegetsi
radiyo y'amerika washington dc igihugu cy'ubushinwa cyemeje ko umutegetsi mukuru wacu ajejwe ibiganiro mu byerekeye ubudandaji ryuhe azoja muri leta zunze ubumwe za amerika mu nshuro nshasha y'ibiganiro byerekeye ubudandaji hagati y'ubushinwa na amerika mu mpera z'iyindwi ivyo naho perezida wa amerika donald trump yagabishije gushira amatagisi ari hejuru kurushiriza ku bidandazwa vy'ubushinwa vy'agaciro k'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari ni nyuma y'uko perezida trump yidogeye gufata igihe kirekire ku ibiganiro vyerekeye ubudandaji hagati ya amerika n'ubushinwa ubushikiranganji bujejwe ubudandaji bwasohoye itangazo uno munsi kuwa kabiri rivuga ko umuhanuzi mukuru mu vyerekeye ubutunzi wa perezida w'ubushinwa riuhe azobonana n'umutegetsi mukuru aserukira amerika mu vyerekeye ubudandaji n'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta ya amerika steven Manu, manuchin mu biganiro vy'iminsi ibiri bizotangura ku munsi wa kane w'indwi ivyo perezida wa amerika donald trump yatangaje ivyo yatangaje ku rubuga twitter ku munsi w'imana ku matagisi mashasha ku bidandazwa bivuye mu gihugu c'ubushinwa vyatumye amasoko y'imitahe yo muri aziya na amerika atakaza agaciro kayo ku munsi wa mbere
muri venezuela abantu barenga ibihumbi bibiri batawe muri yombi kuva uyu mwaka utangiye kubera impamvu za politiki abenshi bafatiwe mu myigaragambyo y'abarwanya perezida nicolas maduro, maduro imyigaragambyo yatangiye ku itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwa mbere gushize byatangajwe uyu munsi n'umuryango uharanira uburenganzira bw'abafungwa ba politiki witwa foro penal wo muri venezuela mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i caracas umurwa mukuru wa venezuela umuyobozi mukuru wa foro penal alfredo romero yasobanuye ko benshi bafunguwe ariko magana umunani barimo n'abasirikari bo baracyafunze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
radiyo ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kudukurikirana no kuri facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
mu rwanda minisitiri w'ubutabera johnston businge uyu munsi yarahije abahesha b'inkiko bashyashya umugenzi wacu eric bagira ubusa yakurikiranye uyu muhango
umaze kumva indahiro abamaze kurahira bakoreye imbere yanjye nakiriye indahiro zabo
bwana johnston businye minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta arakira indahiro z'abahesha b'inkiko b'umwuga abatarabumwuga n'abanoteri bamwe mu barahiye bari basanzwe mu nshingano abandi ni bashya mu nshingano barahiriye bwana johnston businge yasabye ko abarahiriye inshingano bazarangwa n'ubupfura n'ubunyangamugayo mu kazi kabo bikazarushaho kugirira akamaro serivisi baha abaturage ntunatekereza ko abaturage bazanga ku- kwitabira gahunda zindi za leta kubera ko warangije urubanza noneho ukagira impamvu zituma utarangiza imanza abaturage bakajya hariya bumva nta butabera buhari muri uwo murenge muri ako kagari muri uwo- muri ako karere ndatekereza ko amaherezo n'izo gahunda zindi ushaka ko bajyamo ntabwo bazazijyamo niba nazijyamo ntabwo bazazijyamo bishimye bazazijyamo kubera ko bababwiye ngo nibatazijyamo daso irazibajyana turashaka rero ko abaturage baba bishimiye ubuyobozi ubuyobozi bubegereye bubaha bukabaha ijambo bukabakorera ibyo bagomba gukora kuko nibyo tubereyeho twese mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana abahesha b'inkiko b'umwuga bagiye bagaragara mu makosa mu kazi kabo mu gihe cyo kurangiza imanza bigatera umwuka mubi mu baturage ku buryo bamwe byabagizeho ingaruka zo gutakaza imirimo yabo minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yasabye abarahiriye kutazagwa mu makosa nk'aya bagenzi babo maze abibutsa ko ntawe bazajenjekera igihe hazaba hongeye kugaragara amakosa nk'ayo mumenye rero ko minisiteri y'ubutabera n'urugaga rw'abahesha b'inkiko eh, b'umwuga ntabwo tujenjekera abinjira muri uyu mwuga bagamije indonke zitemewe cyangwa izindi nyungu zinyuranyije n'amategeko abamaze kurahira rero nizeye ko nta n'umwe winjiye muri uyu mwuga afite umugambi wo kuwubyaza umusaruro unyuranyije n'amategeko kuko byaba ari kunyuranya n'indahiro mumaze kugirira ahangaha uyu ni umwuga mwiza iyo ukoze akazi kawe neza ibintu byose bigenda neza bwana businge yayibukije abarahiye amwe mu makosa abahesha b'inkiko n'abanoteri bakora birengagije inshingano barahiriye umuntu akihindura umubitsi wa leta ntabwo twifuza umuhesha w'inkiko ko yihindura rwanda reveni cyangwa se akaba ari uhinduka umubitsi wa leta akaba beneri yacu akaba amafaranga akayashyira akayajyana akayereka umugore akabambara ni amafaranga ya leta reka tube tuyakomanya ahangaha ntabwo ari byo kudashyikiriza aba- abarangijwe imanza amafaranga yavuye mu byakozwe mu byafashijwe no kudasubiza nyir'umutungo watejwe cyamunara amafaranga yasagutse abarahiriza inshingano kuri iyi nshuro bo bakavuga ko bagomba kuzubahiriza uko bikwiye njyewe kuva no mu gihe gito maze muri izi nshingano ibi byagaragaye yuko abaturage bafite inyota yo guhabwa ubutabera bityo rero gushyira ku mwanya wa mbere gutanga izo ubwo butabera numva biri mu byo nanjye nzihatira gukora kubera yuko niba hari n'ibindi nashobora gukora ariko umuturage atishimye ntacyo byabasha kugezaho byabangamira n'ubundi imikorere ni umurimo nishimiye cyane nkaba numva nishimiye kuzakora neza umurimo ushinzwe nka ubutabera abanyarwanda mu barahiriye inshingano kuri iyi nshuro harimo abahesha b'inkiko b'umwuga makumyabiri n'umunani n'abahesha b'inkiko batara b'umwuga mirongo itanu n'umunani mu bice bitandukanye by'igihugu harahiye kandi abanoteri cumi na babiri bikorera n'abandi mirongo itanu n'umunani ba leta kugeza ubu mu rwanda hose harabarurwa abahesha b'inkiko b'umwuga magana ane mirongo itanu n'umunani abahesha b'inkiko batari ab'umwuga basaga ibihumbi bibiri magana atanu ku rwego rw'uturere n'imirenge hanabarurwa abandi basaga ibihumbi bibiri bari ku rwego rw'utugari batari ab'umwuga kugeza amagingo ya kandi minisiteri y'ubutabera irabarura abahesha b'inkiko makumyabiri na barindwi birukanywe burundu mu kazi kabo abafunzwe n'abahagaritswe by'agateganyo mu kazi kabo kubera ibyaha bakekwaho birimo ibya ruswa urugaga rwabo rutadutangarije imibare ya nyayo ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali eric urakoze noneho reka asumta kaboyi akwakire atubwire inkuru y'iyi nkongi yadutse mu rukerera uyu munsi mu isoko ry'ahitwa mu gahoromani ni i kabuga hafi y'umujyi wa kigali bwari ububiko bw'imyumbati bwahiye rero burakongoka asumta rero yagiyeyo
aha nyine hari hari ikizu kimanuka kiva ku nda ebyiri hari harimo amazu umunani n'ibyuma bashesherezamo yahiye nyine n'imodoka yahiye hari iparitse hariya nayo yahiye tuyibona y'inyuma yahiye nuko bi- bitari kugira nyine ya- umuriro watwitsemo imbere uru ni urusaku rw'imodoka za polisi ziri mu gikorwa cyo kuzimya inkongi y'umuriro yibasiye agasoko gacururizwagamo imyumbati n'ifu y'ubugari abaturage bari bahagaritse akazi buri wese avuga uko yabyiboneye iki gice cya byatangiye gushya nka saa kumi na mirongo ine nyine ngo byahahereye hano mu byuma ubwo rero byakoze siriko nyine ngo biragira babura uko bakupa nyine ko byari nijoro byaduteye impungenge twari dufitemo imari nyine twa- urabona nta wakoze natwe twari dufite impungenge tuvuga tuti turasanga byahiyeho hano niho isoko ry'i- ry'ubugari ryaberaga badepaga ku buryo amazu ya- byakoraga hejuru ku mabati bahazindukiye ibi ibi bikamyo ni nk'icya karindwi kiri kuzima ntako batagize ariko imyumbati yanze kuzima ariko kubera ko bakubye umuriro wenda aho bigereye ba- barazimya iki gice cyahiye cyari cyegereye isoko rinini ryo mu gahoromani hafi yo mu mujyi wa kabuga cyari icy'umugabo wari uhafite inzu nini icururizwamo imyumbati ivamo ubugari harimo n'imashini zisya amafu anyuranye ndetse n'abapangayi benshi bakoreragamo nyiri uyu mutungo habarugira alex bakunda kwita murokore avuga ko kugeza ubu ataramenya icyateye inkongi y'umuriro aha hantu habagamo imashini zisya imyumbati n'amafu y'ibikoma dukoramo n'akawunga ariko z'abaturage bisanzwe hanyuma tukanahacururiza ubugari kuko harimo ibyumba cumi na bine Eh, njye nakoraga mu gice cyo hepfo abandi bagakora mu gice cya ruguru biragoye kuba wamenya ikindi kintu nyuma yaho Eh, ariko ku mana birashoboka Eh, inzego zose urebye zanabaye kandi ndashima cyane nubwo bimeze gutya ndashima ngo nta muntu wari wagafunguye nta nta muntu na- nkeka ko nta mu makuru mfite nta muntu wagiriyemo ikibazo kugeza ubu abari bafite ibikorwa muri aka gace k'isoko bemeza ko iyi nkongi y'umuriro yabahombeje alex habarugira ndetse n'abagenzi be bari bahafite ibyo bikorwa by'ubucuruzi bw'imyumbati baravuga ko bahombye amafaranga arengeje miliyoni magana atanu imodoka za polisi nizo zari zazindukiye mu gikorwa cyo kuzimya uwo muriro ariko kugeza mu masaa atanu imyumbati yari itarazima icyaka imyotsi yari igicucumuka mu mu gace iyo myumbati yari irimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa masaka nsengiyumva vincent nawe wari uri ahabereye impanuka yabwiye radiyo ijwi rya mbere ko kugeza ubu bataramenya icyateye inkongi y'umuriro ariko bakeka ko yatewe n'amashanyarazi ntabwo turamenya cyaba cyabiteye gusa icyo tuzi cyo ni uko nta wari ucanyemo ah, nta nubwo bari bagatangiye gukora Eh, ikindi ni uko hari hari umuzamu gusa ubwo turacyakora iperereza kugira ngo tumenye icyaba cyateye inkongi y'umuriro ariko eh, biragaragara yuko bishobora kuba byaturutse cyane cyane ku nsinga zaba zitari zi- zensaye neza ahangaha ariko ntabwo turabyemeza kuko batararangiza gukora iperereza hari abatangiye iperereza yego nibyo ngira ngo nk'uko inzego zose zazindukiye ahangaha urwego rwa rib narwo rwahageze rutangira iperereza Eh, reg nayo ifite mu nshingano ibijyana n'umuriro w'amashanyarazi nabo bahageze hari n'ababyitiranyije n'isoko rya gaharomani murabona isoko riri ku ruhande aha naho umuntu ku giti cye witwa murokore wari afite ikibanza imbere y'isoko yari yarahashyize ibikorwa bisabiye uburenganzira ibyuma bisya Ya- ntabwo bihuye rero ikibazo cyaba aha ngaha ni inkongi y'umuriro isanzwe ishobora kuba yaturutse ku mpanuka bisanzwe iri soko ryacururizwagamo imyumbati ryatangiye gushya ahagana saa kumi n'imwe za mu gitondo ndetse ishami rya polisi rishinzwe kuzimya umuriro rikaba ryahageze hakiri kare ariko kugeza mu masaa atanu bari bakizimya umuriro mwinshi wagiye mu myumbati nubwo abari bahafite ibikorwa bahuye n'ikibazo gikomeye cy'igihombo ariko abaturage barishimira ko uyu muriro wabashijwe guhagarikwa kare utarinjira mu isoko rinini ndetse no mu mazu y'abaturage yegereye iryo soko ryo mu gahoromani asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc umugwi w'igihugu ujejwe amatora mu burundi seni uhamagarira ugwaruka kudahendwa n'abanyepolitike muri bino bihe uburundi bugana mu matora umukuru w'uwo murwi petero karavere kazihise yabishikirije kuri uno wa kabiri mu nama yabereye mu gisagara ca bujumbura kubegwa n'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iyo nama gutsimbataza intwaro rusange uwo arongoye umurwiseni agasaba abanyepolitike gushyira imbere ikiyago mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ukutihanganirana ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu frederic nkundikije
abahagarariye imigambwe mu gisagara cya bujumbura urwaruka rukukira iyo miryango ya politike abo mu mashyirahamwe igenga n'amashengero nibo bitavye urwo ruganda rwatunganijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe amatora seni dr petero karavere kazihise arongoye uyu murwi avuga ko intumbero y'ayo manama ari ugutegura imitima kugira ngo amatora yimirije azogende neza
twamaze eh, gutora intwaro rusangi akaba eh, ariyo dushira imbere turabibutsa rero ibyerekeye intwaro rusange ukugene abantu bifata mu ntwaro rusange ukugene babana ukugene bagenda mu matora hanyuma kandi tukongera tukaberekana bimwe bimwe bifasha nk'imvugo mu bisanzwe imvugo ni ikintu dukoresha iminsi yose mugabo kandi hari aho tugikoresha kigatuma haza amatati kigatera ingorane turavyibutsa rero kugira ngo iyo mvugo tuzoyikoreshe cyane cyane mu matora mugabo tukayikoresha mu ntumbero nziza yubaka idatuma ahaza amatati kubera iyo mvugo ikoreshejwe murazi nuko mu matora cyane cyane mu kwiyamamaza hariho nk'abagira indirimbo abagira ibyivugo n'ibindi ibyo rero ni byiza yuko mwe n'abo bantu babikoresha bamenya neza kubitunganya neza kugira ngo ntibize bibyure ishavu mu bandi nibyo bitere ayo matati tugomba gukinga uyu arongoye umurwi w'igihugu ujejwe amatora mu burundi afise ubutumwa ku rwaruka ruhurikiye mu migambwe afatiye ku matora yo muri kahise avuga ko hari urwakoreshejwe amakosa akarusaba kwirinda icyo cyose cyoza kirujyanisha rugashyira imbere ibiganiro mu bisanzwe imvugo ni ikintu dukoresha iminsi yose mugabo kandi hari aho tugikoresha kigatuma haza amatati kigatera ingorane turabyibutsa rero kugira ngo iyo mvugo tuzoyikoreshe cyane cyane mu matora mugabo tukayikoresha mu ntumbero nziza yubaka idatuma ahaza amatati kubera iyo mvugo ikoreshejwe urwaruka rwo mu gisagara rwakira neza akamo k'umukuru umurwiseni ndarusanze dodi steve arongoye urwaruka rwegamiye umugambwe forina mu gisagara cya bujumbura mu nyigisho twize hari ibyo batubwiye bijyanye n'uruhendo rw'abanyepolitike uruhendo rugatuma bizeza urwaruka cyane ibyo batazobaha ugasanga mu nyuma ahubwo ahako rwagwaruka gushyitse ku ntumbero nziza z'ibyo babemereye ugasanga ahubwo nirwo ruguye mu mporero hari inyigisho zihamagarira urwaruka kutitaba amatora inyigisho zihamagarira urwaruka kugira imigumuko kwanga ibivuye mu matora donko rero bisubira yuko urwaruka rwa florina twiteguye kugira ngo twitabe amatora dr kazise arongoye mu rwiseni asanga kandi hari imvugo zikoreshwa n'abanyamigambwe zikomerekanya na cyane cyane mu myiyamamazo y'amatora agasaba abanyamigambwe kuzihagarika kuko nk'uko mubivuze igihe cyose twama tuja mu matora turabona ko abantu umengo baragera ahantu barengera abandi bibagira uruhara rwa mugenzi we kuko by'ukuri muri muri rusange abantu baremwe mu ishusho y'imana kandi kugira ngo bubahane kandi umuntu ariho kugira ngo yunganire mugenzi we mu buryo ubwo ari bwo bwose yaba mu buryo bwo kwemera yaba mu buryo bw'iterambere yaba mu buryo bw'imibano reka mu bindi byose byumvikane yuko mugenzi wawe igihe umubonye agufitiye ikimazi kininiya kugira ngo rero ashyire mu ngiro ibyo byose cyangwa icyo imana yamuhaye kuko umuntu wese afite ingabire yiwe ni uko haniniya umwemera ukamwubahiriza hanyuma bishobotse mukegerana mugashyira hamwe ibyiyumviro hama ibyo byiyumviro iyo bigiye hamwe birubaka abo mu mashyirahamwe yigenga n'amashengero basaba ko umurwi ujejwe amatora wo kwamiza ko kugira amatora azobe mwituze ntangere pasitori pierre niyo nkuru wo mu rwego rukuru rw'amashengero yegamiye idini rya pantekote mu burundi ari mu bakiriye neza ubutumwa bw'umurwi seni igihe cyose twaba tujya mu matora twaba tu- turabona ko abantu umengo baragera ahantu barengera abandi biba- bibagira uruhara rw'umu- rwa mugenzi we kuko by'ukuri muri muri rusange abantu baremwe mu ishusho y'imana kandi kugira ngo bubahane kandi umuntu a- ariho kugira ngo yunganire mugenzi we mu buryo ubwo ari bwo bwose yaba mu buryo bwo kwemera yaba mu buryo bw'iterambere yaba mu buryo bw'imibano reka mu bindi byose byumvikane yuko mugenzi wawe igihe umubonye agufitiye ikimazi kininiya kugira ngo rero ashyire mu ngiro ibyo byose cyangwa icyo imana yamuhaye kuko umuntu wese afite ingabire yiwe ni uko haniniya umwemera ukamubahiriza hanyuma bishobotse mu- mukegerana mugashyira hamwe ibyiyumviro hama ibyo byiyumviro iyo bigiye hamwe birubaka izo nyigisho zerekeye kwibutsa abanyamigambwe n'abandi bose bafise ico baterera mu bijanye no gutsimbataza intwaro rusangi zari zigize iminsi zibera mu ntara zo hagati mu gihugu muri iki gihe ziriko zisozerwa muri mairie ya bujumbura mu ntara ya bujumbura mu ntara za bubanza na cibitoke nk'uko bimenyeshwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu murwi seni turashimira mugenzi wacu frederic nkundikije kuri iyo nkuru mu burundi kandi abantu bagera kuri mirongo itanu baserukiye imiryango ibihumbi bitanu yo muri komine gihanga y'intara ya bubanza mu burundi banzindukiye mu biro by'umuhuza w'abarundi biyamiriza ishyirwa mu ngiro ryo kwegurira itongo ripima amahegitari amajana atatu na mirongo ibiri n'imwe umuntu umwe yitwa joseph kagushi ido nido kuri iyi nkuru muzoyikurikirana mu makuru yacu y'ubutaha imbere yuko dusezerana dusuye tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru eh, twabashikirije mitch mcconnell ayoboye inama nkenguzamateka ya leta zunze ubumwe za amerika itangaje ko hageze ko abashinga amateka n'abakenguzamateka bashira inyuma yabo ibyabaye ku bijanye n'itohoza ryamaze igihe kirekire ku kwivanga k'uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri amerika ivyo naho abademokrati bo mu nama nshinga amateka bariko bongereza utwigoro twabo tugutohoza perezida donald trump na leta yiwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abantu batatu mu bakekwaho kwica abakozi babiri ba loni mu kwezi kwa gatatu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi baraye batorotse gereza nkuru yo mu mujyi wa kananga mu ntara ya kasai central aho bari bafungiye by'agateganyo ni abantu cumi na bane bakurikiranwe muri icyo gikorwa cyo kwica bariya banya- bariya bantu babiri rero ba loni abo bantu bakekwa harimo umukoroneli umwe wo mu ngabo za leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'abo bishwe ni zaida catalan wari ufite ubwenegihugu bwa swede n'umunyamerika michael sharp wo barimo rero bakora anketi ku byobo birimo imirambo myinshi y'abantu bashobora kuba barishwe mu ntambara hagati y'ingabo za leta n'imitwe- n'umutwe witwara gisirikare witwa kamuwina nsapu
umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mark pompeo yasibishije inama yarategekanije kuzogirana ku munsi wa kane w'indwi na chanceliyeri w'ubudage angela merkel mu gisagara ca berlin umushikiranganji ajejwe imigenderanire bwa amerika bamenyesheje ko ibiganiro hagati y'abo bategetsi babiri bizotegerezwa kuba ku yindi tariki kubera ibibazo byihutiwe muri etiyopiya minisitiri w'ubucamanza yatangaje ko yashyikirije urukiko dosiye y'uwahoze ari umukuru w'igipe- w'iperereza getaco asefa n'abandi bakozi bo hejuru b'inzego z'ubutasi makumyabiri na batanu bakekwaho yuko bakoze iyicarubozo kandi bica n'abatavugaga rumwe n'ubutegetsi uyu asefa we ntabwo afunze yaratorotse azaburanishwa adahari nshuti rero mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu n'amakuru twari tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma peter handley dushimire kandi efatwari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije uwabihagarariye ni etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo na tomasi kamirindi turabashimiye cyane mugire umugoroba mwiza murakarama